i nikiandika. ishamika irabandanya ikamiriza mu gitondo mu kirundi mu kinyarwanda abatwumva amatwi bagitahura kutwumva ndetse no mwese mwajamanyi n'ijwi amerika mukivuka tugiye kuri ikaze mu biganiro byacu ni oriyo bitanga ishaka iteramije ibiganiro kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabarikiza ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa kumi na zibiri naho tubabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutanga ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi mu gitondo
urakoze oriyana muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro abanyororo baharurwa muri mirongo ibiri baratorotse ibohero ryo mu gisagara ca bukavu ni ku murwa mukuru w'intara ya kivu y'ubumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko bishirizwa n'umushimakuru w'ijwi ry'amerika akorera serivisi y'igifaransa ari muri ako karere amakuru ava mu gipolisi akanemezwa n'ababibonye avuga ko abo banyororo batorotse ejo ku munsi wa gatanu inyuma yaho haterewe gerenade ku yinjiriro ry'iryo bohero bituma haduka imigumuko n'uruhagarara rwakurikiwe no kurasa amasasu menshi mu gihe bamwe mu banyororo baciye bikika inyuma y'ako kajagari babona gukura meza baratoroka umukuru w'ico gisagara filemone yogorero yatangaje ko umuntu umwe ari we yahasize ubuzima abandi bagizwe n'abari baje kuraba abo ababo bakomeretse bikomeye bahitanywe n'amasasu yigenza abo bakurikiye abandi banyororo barenga amajana icenda batorotse mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu guheze ibeni mu ntara ya kivu y'uburaruko inyuma y'igitero c'abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho imbere yaho kandi ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu abandi banyororo barenga ibihumbi bine baratorotse ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru kinshasa inyuma y'igitero nk'icyo cyakozwe kuri iryo bohero umugabo afise amamuko mu gihugu ca emira arabe uni inyuma yaho yimiwe ubuhungiro mu budage yarishe umuntu umwe amucumise imbugita akomeretsa abandi batandatu mu gisagara ca hamburu ibyo vyabaye ejo ku munsi wa gatanu umukuru w'ico gisagara yatangaje ko mu kugaba ico gitero uwo mugabo yasemereye avuga allah akbare yongera koko gishobora kuba ari igitero cy'iterabwoba mu gihe byomenyekana ko ari igitero cy'iterabwoba coba ari igitero kibaye mu budage kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri igihe umunyatuniziya azwi ku izina rya anisi amuri agongeye abantu mu isoko ry'i berlin ku murwa mukuru ku munsi wa noweli yica abantu cumi na babiri akomeretsa abandi mirongo ine n'umunani ico gitero gishobora gutuma haba izindi mpari ku mugambi wa chancelier w'ubudagi angela merkel wo kugururira imiryango impunzi zirenga umuriyoni mu gihe hasigaye amezi abiri gusa ngo habe amatora y'abashingamateka muri ico gihugu amakuru avugwa aha muri leta z'ubumwe za amerika perezida w'iki gihugu donald trump ejo ku munsi wa gatanu yaragenye john kerry yari asanzwe ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru mu biro vya perezida uwo bitwa uh, chief of staff mu rurimi rw'icongereza Kelly asubiriye Rence Pribus avuga ko yatanze imihoho muri ico kibanza kuri wa gatanu nyene Perezida Trump yatangaje iryo gena inyuma y'icuka kibi cari hagati ya Pribus na Anthony Scaramucci aheruka kugenwa ngo abe umuyobozi ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vya White House agize umutegetsi akomeye mu biro vy'umukuru w'igihugu avuye mu mabanga yiwe mu kiringo kirenga gato amezi atandatu kuva aho Donald Trump ashikiriye amabanga y'ubutegetsi muri amerika nyene perezida donald trump yemeza ko azosinya iyemezwa ry'ibihano bishasha ku burusiya nk'uko vyashikirijwe n'ibiro vyiwe ejo ku munsi wa gatanu ivyo bikuye amakenga y'abakurikiranira hafi politike ya amerika bari bafise ko atashobora atari gushobora gu- kuvyemeza mu gihe kuva agishikira amabanga y'ubutegetsi yamye avuga ko azogerageza kunagura imigenderanire myiza ya Amerika n'Uburusiya kuri uyo munsi wa gatanu nyene uburusiya bwaciye bufata ingingo yo kwihora ibihano bishasha bwahawe n'inamashinga amateka ya leta z'ubumwe za amerika ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bw'uburusiya buvuga ko ivyo bihano vyerekana agasomborotso kadasanzwe kagirwa na amerika mu mijanye n'imigenderanire mpuzamakungu ubwo bushikiranganji bwaciye bufata ingingo yo kunganisha ibitigiri cy'intumwa za amerika i mosco kingana kikangana n'igitigiri c'intumwa z'uburusiya kiri muri amerika uburusiya buvuga ko abakozi ba ambasade ya amerika batazorenga amajana ane na mirongo itanu na gatanu kandi kwikorwa co kugabanya kubagabanya kurenga kwezi umwaka ikindi uburusiya bubwiye ko kuri iganwa ry'abaporomate nuko ambasade ya amerika itanguye gukorera gukoresha ko isizwe i mosco ku mukuru w'uburusiya ngo ikore inyubako yayo y'akuko uhereye itotse bini bori c'uburusiya aha niho hagarukiye amakuru ivugwa hirya no hino ku isi turasubira igihe cy'isaha imwe mu yandi makuru
tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risamiranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
bandanya kumviriza ijwi rya amerika ndabaramukije bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya turasaba yuko umunyeshuri kizira kuja kwirigara ni ukuja ku bikorwa bagaca amafaranga dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abona ko kimuzanira ifaranga agikora kugira ngo arakunda kuntu arahundukaye ni aloyize ngenzirabona musitanteri wa komune gisuru y'intara ya ruyigi ahamagarira abanyeshuri bari mu buruhuko muri iyo ntara gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bazosahirize ababyeyi babo mu kugura ibikoresho vyo mu ishure mu mwaka uzoza iyo nkuru iri muzo tugarukako mu kanya mugume ku maradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ndabahe ikaze umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi cndh komisiyo nationale independant des droits de l'homme usaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi guhagarika amatohoza y'ibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu burundi binyamakuru wacu eloge wirikaneza niwe tubaza ino nkuru muri iryo tangazo umugwi wigenga ujejwe agateka na muntu mu burundi umenyesha ko ushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cose ariko biyamiriza ibitero vy'amagrenade vyabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za kirundo na kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru bujumbura hagakomereka abantu barenga mirongo itanu batanu nabo bahasiga ubuzima uwo mugwi uvuga ko uteye intege leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo vy'agateka na muntu mu burundi baba abakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu jean batiste baribonekeza arongoye umugwi sndh yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwi atwara umurwi senidash urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya leta- na leta y'uburundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu ku mvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'uburundi nk'ishyirahamwe rya buraya canke sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye ku vyegeranyo vy'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FIDH bakarenza uruhu rw'amazi ku kuntu igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu vy'agatekakazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka umugwi sndh wemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyiyumviro vy'ibutu turorero ku vyerekeye Burundi urugero ni uguha nuko nk'ubu mu vyo dufise uravye ahantu sentanyamuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari ibihugu nka afghanistan usanga ari ibihugu nka siriya usanga ari ibihugu nka iraq ibihugu nka colombi canke ukraine ndibaza ko atamumenyesha amakuru yombwira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu burundi bishusha n'ivyo bafise muri ivyo bihugu hariho ivyaha vyakozwe mu burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu mpejeje kuvuga ugereranije ivyo twabonye muri kahise ufate irindwi na kabiri canke inani n'umunani canke icenda na gatatu urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politike n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze iri tangazo rya seni ryashirije inyuma y'aho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugwi utwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri mirongo itandatu n'icenda bishwe mirongo ibiri baranyuruzwa nayo mirongo ibiri na batatu babarezwa igufa ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashingamateka mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutubwire muti ko hari abashobora kuba bari muri kongo hari abashobora kuba bari muri tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu muvyoroshe muvuge musharije uburundi leta y'uburundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rwo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho ejo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri rwa rwego rwa a twabajije baribonekeza niba atashatse nawe kwikundwa akaza kuri leta kuri twebwe rero eh, twakirana umutima mwiza eh, ivyumviro vyose biba bije harimwo ivyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri eh, uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu vyumira niko tubishikiriza ariko umukuru wa seni ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi ntawuvuga ngo iyo raporo yashikirijwe na himana yacu canke na nations ni ngo ntishobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero ni uko igihugu kitoja kuri defensive ni uko igihugu twamenya ko ari icacu ikintu ari cyo kivugwa n'umurundi kivugwa n'umunyamahanga kivugwa n'ishyirahamwe canke kivugwa n'uwigenga ari ico twogifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari ciza naho kibandanye naho bariya bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu ijana birimwo mirongo itandatu ari ivyo ivyo mirongo itandatu tubikoreshe twiyubake ivyo mirongo ine tuvyigize uru rwandiko rw'umugwi senidaci rusohotse mu gihe amashirahamwe yigenga umunani yatanguje isekeza ry'iminsi ijana yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya cumi n'indwi ku kwezi rikazosozerwa kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu mwaka ayo mashyirahamwe yose umunani nubwo yafuswe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'uburundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana abavyagirizwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze uburundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka afurika y'epfo hamwe na gambiya nubwo ubutegetsi bushasha bwa gambiya bwasubiye kuri iki cemezo eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ari n'abicaye ku masonga nk'itangura abajeje intwaro muri komune igisuru y'intara ya ruyigi bahamagarira urwaruka ruri mu buruhuko gukura amaboko mu mpunzu kugira ngo rushobore gukora ibikorwa bitandukanye ruz- bizorufasha gushobora gusahiriza abavyeyi babo mu kugura ibikoresho vy'ishure urwaruka ruremeza ko ivyo bikorwa rwamaze kubitangura naho rutoroherwa rimwe na rimwe reka raisa liliane inamahoro abanza dushikane aho yishikiye bariko barakora muri ivyo bikorwa bitandukanye hama twumve n'ico bagona koresha ubangutse kugira winjize amafaranga rumwe mu rwaruka ruri mu kiruhuko ijwi rya amerika ryagendeye ryarusanze ruriko rurafyatura amatafari kwishantiye iri ku mutumba munyinya aho naho ibikorwa biragabuye mu migwi itatu uw'abasomba amazi abaponda ubudonko hamwe n'abajejwe gufyatura amatafari bakoresheje iforoma aha mu iforoma ndiko ndayibombeka kugira ndiko nda urugwaruka ugwihweje biragaragara ko rukorana ubwira bwinshi medar gira uko ishaka ni umunyeshuri ari mu kiruhuko w'imyaka cumi n'itandatu atwiganira uko akazi kagenda n'igituma baza kugakora naje gufyatura amatafari kugira ndondere amafaranga y'ibikoresho by'ishure kugira nyine mbandanye niga mba naje nka cumi na zibiri nkaca nkora ibumba hanyuma nkaryarura nka saa yine kugira nce ntangura gufyatura nka saa tanu niho ca mbumba menshi afurika nazindutse ubu ndamaze gufyatura nk'amatafari ama- amajana ane ku itafari rimwe n'amafaranga umunani haruhande y'abafyatura amatafari hari urundi rwaruka ruja mu gihugu ca tanzaniya kurima mu guca ingero benjamin nyankiye agira ati tuba tugenda turi bane canke batanu canke batatu tukagera itanzaniya tugatesha iheka ku bihumbi nka mirongo itanu Ya nyene nkarima nkapatana bakampa Eh, aha mu minwe wanje yameze guca kubera nyene ni- iyi nisuka tanzaniya nk'iheka barimira ku bihumbi nka mirongo itanu vy'amashiringi urumva ukoze nkazibira yo kakwiye mukoze nk'iheka nka zine gutera imyumbati ikaza urose ugakora yariyo yose urose kubera uba urondera amahera hasigaye nk'indwi imwe kugira mutangure ishure mugasha mugaruka ubukene bwibonekeza mu miryango niyo ntandaro y'uku kwiyungunganya k'urugwaruka kugira ruronka amafaranga azovamwo ibikoresho vy'ishure tumenyeshe ko ibikorwa vyo kurima no gufyatura amatafari bigwiriyemwo ahanini abahungu kuko bisaba inguvu nyinshi ni mu gihe abigeme bo bashima kuja kudandaza mu isoko nk'ivyamwa umuceri umunyu hamwe n'ibindi debora irakoze bucaje mu mwaka w'indwi tumusanze ku kibanza kiri mu isoko aho yanze umunyu nahisemo kuza kudandaza kugira ngo nze fashe ababyeyi mu kurondera amakaye tugira dutanga uyu mwaka w'ishuri nadandaje umunyu kubera nabonye umutahe fise ariko ungana mutahe nawe usabye ababyeyi kugira ngo bafashe baca barawumpa nanjye ca ndabishima amahera nunguka ni make make sinzi yamara naho urugwaruka rugerageza gukora iyi mirimo ingorane zo ntizibuze mu kazi kabo na rijya biba atari vyo bamenyereye ko hari igihe abakiriya mpora ndabishyura make ahandi naho nkacyo usanga ndabishyura yarenze kubera ko hari igihe usanga bo- baje ntiyafise nkamanza kwiruka kuyarondera ahandi Ba- nkasanga abakiriya bamaze kugenda baca bavuga ati uwo mwana ntarabimenyera kubera yadutebeje bigaca bituma badashoboye kushorera je narikeneye ivyoresha bagaca baja gushorera abandi mu bisanzwe nk'akazi ndanakagaya karimo amafaranga makeya paraporo y'ibindi bihugu ino aba ari amafaranga nko kuri amafaranga umunani usanga atanze twabumbira vensenke franga hano kuko tuvuti kwacu tukazi hagufi y'umuhira ufata ingendo amatike byinshi urapfa kwemera akazi muganga mu nzira nyene barashobora gufata bakakwaka nayo usa- wakora kayakwaka yose ukaza gukora n'amahera uzanye ibi bikorwa kenshi baba batamenyereye birasaba ko baba bafise abakuze bababa hafi akarorero nako uyu muvyeyi w'umudandaza avuga ingene ahora afasha aba bana baje kudandaza benshi turabafasha nyine bakabimenyera turabegera tukabereka ingene ba- bapima kugira ntibahombe kugira bazoronka amahera bakoreye ko ejo gutyo kugira ngo bazoronke ibikoresho kugira basubire ku ishure kubandanya amashuri ku ruhande rw'abajejwe intwaro barashimishwa n'umwete uri muri uru rwaruka aroyizi ingenzi irabona musitanteri wa komine gisuru aboneraho akaryo ko gukebura abariko basamara mu bitagira akamaro icyo dusaba abanyeshuri tubasaba gukunda ibikorwa turasaba yuko umunyeshuri kizira kuja kwirigara ni ukuja ku bikorwa bagaca amafaranga dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abona ko kimuzanira ifaranga agikora kugira ngo aronke nta kuntu arahundukaye hariho amakritere yerekana umuntu ko ntaho nikora twanze komine yashoboye gushyira ahabona turayakorerako umuntu rero yaboneka ko ntaho nikora rwose turashobora kumugura udukaye tukamurihira n'amafaranga y'ishuri tumenyeshe ko mu gihe urugwaruka ruriko rwiyungunganya mu bikorwa bitandukanye hari n'urundi ruriko rukora mu makambi y'ibikorwa vy'iterambere rusangi ariko arangurwa ku rwego rw'igihugu cose muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi kayise liliane inamahoro ijwi ry'amerika Raisa urakoze mu kanya turaza kubatahiriza banyu ariko mbere gato tubanze dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda turaba ingene abarundi bahungiye ngaho babanye na- n'abanyarwanda ba mu micungararo ni mu gihe hari amakuru ava mu gihugu ca Tanzania yemeza yuko abarundi bari mu makambi atandukanye ari mu gihugu ca Tanzania bishika bagacanamwo n'abatanzania baba ngaho umunyamakuru wacu Desire Hatungimana yashatse rero kumenya uko vyifashe mu Rwanda maze adutegura ino nkuru ikambi ya mahama yakiriye impunzi z'abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu na bitanu yubatswe hafi y'uruzi akagera kagabura u rwanda n'igihugu cya tanzania mu karere ka kirehe impunzi zibaho i mahama muri kino gihe zirasohoka ikambi zigakora imirimo itandukanye hanze y'iyo kambi abenshi twahuye ubasanga ku isoko y'aho bita ku kabeza ku metero zidashika amajana abiri uvuye muri iyo kambi ya mahama iyo soko iremwa n'abarundi mbere hakaba hari n'abahafise ibyo badandaza cyo kimwe n'abanyarwanda uno mutama w'umurundi yahungiye muri iyo kambi avuye mu ntara ya kirundo amenyesha ko babanye neza n'abanyarwanda baba hafi y'iyo kambi abanyagihugu tubana ngaha tubanye neza nta munyagihugu w'i rwanda adusanga mu nkambi ngo aduturubike niyo tuyisohotsemo turasohoka tugenda kuganira nabo tugashyikira mu mu tubare ari utunyobwa tuka- tugasangira ari akaribwa tugasangira Muti, genda ngo mbega nk'umuntu avuga ngo ashaka nko gusoma nk'akanyobwa umunyarwanda aramubwira ati ujye kuza dusangire kandi ukamusanga mu rugo iwe mugasangira akanaguherekeza mugasezerana umwe aga- aga- agashikira mu nkambi ataha nawe agaca yisubirira inyuma tukaba dufise umutekano mwiza n'umubano mwiza hagati yacu kiretse utugorane tumwe tumwe duturuka ku barundi birara mu bitara by'ababanyi babo kurondera inkwi bigatera amatati hagati y'abarundi n'abanyarwanda umubano ni mwiza cyane nk'uko tubishikirizwa n'uno mugabo yahunze ava mu ntara ya ngozi imigendera ni myiza eh, muri rusange kuko turahana uducanke turiya mbese mu iminsi baba bariko barahana n'abageni eh, barahana n'ubuzi barikora ku barundi bari mu nkambi bakaza guca ingero bakaza kuba bakabaho akazi bagakora kwaba ukubaka ukurima eka no kuba- no kubakurikiranira amatungo yabo mu bworozi ubu ubu ikiduteranya rimwe rimwe ni ikintu c'inkwi zo gucana aho umurundi canke uwundi ashobora kugenda kurondera inkwi zo gucana eh, ugasanga zihuriyeko n'umunyarwanda gutyo ugasanga harabaye akacanke kariya eh, bo- bara- barashwanye canke barakubitanye ariko ivyo navyo eh, abarundi eh, barazi ku- kwibako mu buzima bugoye naho umuhungiro ntacoroshe nta buzima bwiza bubaho ariko gushikiza isaha umutekano wacu urakwiye mu nkambi eka n'inyuma y'inkambi umubano mwiza hagati y'abarundi n'abaturage umeze neza ivyo bishikirizwa n'abo barundi bahungiye imahama biremezwa n'umwe mu babanyi babo amenyesha ko igihe abarundi bazotaha bazosigarana agahinda kuko bamaze kuba nk'abavukanyi babo Okay, abarundi kuva wenda baje kugeza ubu mba nirwana nabo ubuzima bwa buri munsi mba mbona nta kibazo tubanye neza muri rusange Eh, umuco wabo nabonye umeze nk'uw'abanyarwanda nta kibazo turasangira tu- yewe n'abageni menya tugiye kujya tu- tubasabana nyine tukabatangana Pe, ahubwo jewe ko bwanyu barumva mu- batanataha ko nabonye ari aba- ni ababanyi ni izindi nshuti twungutse zi- nyine mwomenya ko ushitse aho hafi y'iyo kambi ya mahama bigoye gutandukanya abarundi n'abanyarwanda kuko usanga bari kumwe basangira eka mbere n'imvugo zisigaye zishaka gusa desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika
You got me, got me, got me, got me, oh baby. Oh, Nessim.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, today forever be with you, girl. Yeah, you feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. mumutima wanje warawutwaye wowe ndashaka kubikwibutsa yeah. Eh, oh no ma nuko rero ijwi rya amerika twongere tubahe ikaze ikiganiro n'iwanyu mu ntara um, misi yose ya gatanu hano mango turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi z'abarundi ku murongo wa telefone twakire umukunzi wacu wa mbere mwiriwe neza Mi- ego tuyaga nande aherereye he
nijimbere aro salamabila nije imbere aroni mhm, mukaba muri he kongo salamabila ngaho muri kongo havugwa make nta neza no kwiturashimiza gusa niryo biturembeje uruzuba uruzuba U- uruzuba akazuba ni kenshi cyane muri ano mezi ngaho ariko cyane rwose n'ivumbi y'abana iraturembeje kandi turabitesa rwose irabatesa cyane pole ni sana aroni ngaho muri kongo musanzwe muharangurira imirimo nyabaki
twebwe Ah,
ndi umwubatsi uri umwubatsi nturi ngaho ku mvo z'uguhunga
oya ni ukuri rya nagiye kumva z'akazi wagiye ku mvo z'akazi none ibyashara abona byinjira
wa pito yatubereye yatubereye ndaso nicyo kimwe n'u burundi kabisa mbona biguma bitwanda rwose ewana ubwira umuntu afunguye no gupiganisha kabisa Ha- aha byankiye he
Ah, kubera to amahera aguma aguma ahindura to ubu tugeze kuri seze mire senkisa byahumagaza ku idorari
yego rimwe Eh.
urabona ko ari ikibazo rwose ubwo umuntu afunguye n'ibindi bibazo cyane Eh, nuko rero haroni ukaba washatse ko uno munsi tugutahiriza nde
umuntu witwa rishari ari ahantu kuko inama mu rubirizi aha
na na madamu wanjye iradukura josephine ari mu rubirizi mhm
n'abantu bose bari muri komine rango mu kayanza Mm.
ndetse n'ibagena ahantu bari mu gisagara cya bujumbura urakoze cyane rwose aroni tukwifurije kuranirwa mu byo urimo ngaho Namwe murakoze.
ego gira umunsi mwiza ngaho muri kongo impunzi z'abarundi bahahungiye namwe bwe tubatera akamo kino kiganiro iwanyu mu ntara kiraha ijambo cyane impunzi z'abarundi ziri mu makambi yatandukanye co kimwe n'abanyagihugu bari hagati mu gihugu c'u burundi hari kandi jeremy dufise ku murongo jeremy mwiriwe nawe
mwiriwe cyane ego akandi kazina kawe
jeni twamba ntihahwegereme ndi mu nkambi y'induta muri tanzania mbona ihankuye jeremy mu ikambi ya nduta tanzania
yego cyane havugwa amakinga aho ga jeremy
ino turashima ubuzima bw'impunzi ngira nta butabuzi kuba yarabukiye umuco turashima bukewe Eh, wewe rero uri ku rutonde rw'abazotaha canke uracabangiriye
rekize tubireke rekize tubireke Eh, kubera iki n'amabanga ya paruwasi
bivatuko Eh, ariko ubundi ha- ariko guhunga kwabo guhunguka cyangwa kuba umuntu aragumye mu buhungiro nibyo umuntu uwo ari we wese Eh, kuko baravuga ko n'umutekano ari umuntu awiyumvamo canke adatekaniwe akaba ari we avyiyumvamo none ga Jeremy, guhunga cyane eh, usibye ivyo tubujije ko tugaruka ko tucira ku mayange duke tuvugwa ngaho mu ikambi ya nduta
ego twege n'ukuri ego ubu biravugwa ngo abantu bariko bariyandikisha guhunguka gusa nta barahunguka turabona abavyiyumvamo bashaka guhunguka nta gahato karimo canke ngo habimo n'ivy'iterabwoba kuvyiyumvamo twumva bavuga ko baza kwiyandikisha kugira bahunguke gusa nta barahunguka turabona ego Mm. ni imwe twagaruka ko ari uburenganzira bw'umuntu wese gukora icyo ashaka kuri ico c'umutekano nuko rero jeremy mbonihankuye ugashaka yuko uno munsi tugukumbuza abandi
ego ni ukuri ndashima mu kiganiro iwanyu mu ntara nashima no kuba mwama mumpa akanya jewe ndifuza kuramutsa abo mu burundi iwacu Eh, ndashaka gutasha rero ababyeyi banjye abakuru banjye pascal n'umupasoni we hamwe n'abo tuvukana bose abo twiganye mu cyankugisha igihamba bose baba banyumva muri kano kanya nkabatasha ndatasha kandi niyo twari twari ari ibyeru nimba nimva ni ukuri turamushimiye cyane kuko twe turavugana kuri facebook turamukumbuye Eh, ndatasha namwege muduha kano kanya ndabashimiye cyane ariko nari mfite nk'igisabo kimwe sinzi ko mukundira nkakibabwira ego
Eh, twosaba nimba byakunda mukaza muramenyesha amakuru cyane cyane ku isi rya amerika amakuru avugwa nko mu- mu ndabona kenshi murashishikara ku bivugwa mu burundi cyangwa mu rwanda ariko mugashishikara no mu yandi makambi janduta mutembere cyangwa rero no muri congo mukavuga n'ibyo muri tanzania urakoze cyane eh, eh, jeremy icyo cyiyumviro cyawe turaza kugishikiriza abadutwara kandi banagerageza Eh, tuzobandanya twibanda rwose kuri ivyo bivugwa ngaho kuko kino kiganiro ni naco gituma kihari nuko rero francois ugashaka ko tugutahiriza abandi desire niyo nkuru Mhm,
n'uwo soteri nyene mwene wacu mhm,
nibagiwe na mama ari mu ntara ya ngozi mhm.
mama yitwa ntayimera marie rose Eh,
ndabipfuriza amahoro y'imana babeho neza muri yezu kirisito urakoze cyane rwose naho ngahinduta tukwifurize umunsi mwiza wakoze salome co kimwe n'abandi bariko baratwumviriza n'abo twashoboye kuyaga abandi bakoze ni innocent kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma diane nahazwe nzongera gusubira kuryoherwa no kubana namwe ku munsi wa mbere mugira umunsi mwiza Every moment slowly, slowly. You fit me till icyo cyari ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make cyane saa kumi na zibiri mu gihe kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'imana murakoze